uyu mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi abayobozi baharitse abagore babo bagiye kwirukanwa mu kazi nta nteguza icyemezo cyafashwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu komiseri de polise gervais ndirakoguca mu ntara ya rumonge ibikorwa by'abakenyezi bakora umwuga wo gutekera abarobyi bakunze kwita abapishi byarahagaritswe ubuyobozi bw'intara bubarega gutwara abagabo b'abandi ahubwo badutumye gukora nyabuhungu nyabumaraya je mfise abana batandatu uwo mbonye akambonera ikigongwe eba imana amaje nangaca nkingurira akanusu k'ibiharagi harya abana bakara bafunguye nuko nyene bamwe mu bagore batekera abarobyi bo ku kiyaga cya Tanganyika mu Rwanda abanyamuryango ba koperative y'ubuhinzi bw'ibirayi mu karere ka nyabihu kuwaptika bajya inama baravuga ko uburyo bushya bw'imihingire bwabagejeje ku musaruro ushimishije ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyizi biyigirimana aloyizi wiriweho nagize mwiriwe veniste ku mugabane wa afurika umuhari w'iterabwoba boko haramu warateye ikambi yashyizwemwo abarwanyi bawo bishikanye ku butegetsi mu buraruko bushyira ubuseruko bwa nigeria igisirikare cyabitangaje ku munsi w'imana icyo gitero cejo nyine cyabereye mu gisagara cya dambowa muri leta ya borno n'inyuma y'aho ibihumbi by'abarwanyi ba boko haramu n'imiryango yabo bishikanye mu mezi aheze inyuma y'urupfu rw'umurongozi wabo mu kwezi kwa gatanu igisirikare cyavuze ko inteko zaco zasubije inyuma abo barwanyi ba boko haramu bari baje gutera iyo kambi ariko nticyavuze ko hoba hari abahasize ubuzima mu makuru hanze ya afurika ku mugabane wa buraya ubwato bw'ubutaliyano bwaratabaye abimukira amajana atandatu na mirongo itanu b'abanyaribiya bari bagotewe mu mazi mpuzamakungu mu ibahari mediterane ku munsi wa gatandatu ubwo bwato bwiswe aso 29 bwavuze ko abo bantu bagizwe n'abagore hamwe n'abana kandi basa n'uko bafise amagara meza ubwo bwato bw'imbaho barimwo bwari bwazamye kandi n'imoteri yabwo yari yarahagaze igihe abo bagira neza bababona bihebuye mu mazi haruhande yaho ubundi bwato bwa esipanye bwaratabaye abandi bimukira mirongo ine n'umunani bubakuye mu mazi bubashikana ku kivuko cya motirire ni ku munsi wa gatandatu ku mugoroba abantu bashika ibihumbi mirongo ine na bine baramaze kujabuka ibahari mediterane uyu mwaka bavuye muri tunisiya na libiya
washington ijwi rya amerika tukiri ku kibazo cy'impunzi n'abimukira ubugiriki bwaransi byasabye n'ishyirahamwe rya buraya ryasabye gushyiraho uburyo bwigenga bwo kugenzura icungerwa ry'urubibe rwabwo hamwe n'abimukira binjira mu buryo butubahirije amategeko iyi nyifato y'ubugiriki yarashavuje ubumwe bwa buraya bwama bwaneguye uburyo icyo gihugu gifata nabi abimukira binjira mu buryo butubahirije amategeko mu kubasubiza inyuma ibi bishobora no gutuma umuryango wa buraya uhagarika imfashanyo y'amamiliyoni y'amadolari ufashije icyo gihugu cya buraya gikenye kugira ngo ishobore guhangana n'ikibazo cy'abimukira binjira ku bwinshi baciye ku rubibe rw'ubugiriki mu buryo butemewe n'amategeko ni mu gihe umugabane wa buraya uri mu bibazo byo kwakira amasinzi y'abanyefuganisitani bariko bahungirayo inyuma y'aho abatalibani bafatiye ubutegetsi ubugiriki bwarongereje ibikorwa byo gukizura mu ibahari no kubaka uruhome rurerure ku rubibe na turukiya kugira bazibire abo bimukira igisirikare cy'ubushinwa cyararungitse indege zacu cumi na zitandatu z'intambara mu kirere mu mazi ya tayiwani ejo ku munsi w'imana leta zumwe za amerika yashikirije amakenga yayo y'icyo yise agasomborotso k'igisirikare cy'ubushinwa hafi y'izinga ryigenga ubushinwa bwiyitiriye ubushinwa bwararungitse kandi indege z'intambara mirongo itatu n'umunani muri ako karere nyene ku munsi wa gatanu hamwe n'izindi ndege zisanzwe mirongo itatu n'umunani ku munsi wa gatandatu umuvugizi w'ubushikiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu ned price yavuze ko ibikorwa by'igisirikare cy'ubushinwa hafi ya tayiwani bishobora kubangamira umutekano n'amahoro muri ako karere ubushinwa na tayiwani byigabuye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine n'icenda mu ntambara yarangiye abakominisita bagenzura ubushinwa hanyuma uyundi mugwi uca ushinga leta yawo mu izinga rya tayiwan
urakoze aloyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu nawe ku mbuga za yutube instagram na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi abayobozi baharitse abagore babo bagiye kwirukanwa mu kazi nta nteguza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu komiseri de police gervais ngirakobuca wafashe icyo cyemezo avuga ko abayobozi ari abantu bakwiriye kuba intangarugero mu ibaruwa minisitiri ngirakobuca yandikiye bambura amatare bose ndetse n'aba musitanteri bose arabasaba gushyira ku rutonde abayobozi bari mu turere bayobora bafite inshoreke bagahita bahagarikwa ku kazi bakibona iyo baruwa ibaruwa amashyirahamwe yigenga arasaba ko ishyirwa mu bikorwa ry'iyo ngingo ryakwitonderwa ntagire urengana kandi iri tegeko ntirirebe abantu bamwe gusa ikibazo cyo guharika kiravugwa kandi mu ntara ya rumonge mu majyepfo ahashyira uburengerazuba bw'uburundi hari abakenyezi bakora umwuga wo gutekera abarobyi bakunze kwita abapishi ibyo bakoraga bimaze iminsi bihagaritswe n'ubuyobozi bw'intara bubarega gutwara abagabo b'abandi ni ukuvuga abo barobyi bava muri tanganyika ntibatahe mu ngo zabo abahagarikiwe imirimo nabo baravuga ko barenganijwe roje wirikaneza nkajewe nokubwira kuva icenda na gatatu nkitangura ubupishi gushikaho batuhagarici niho wari umurya papa niho yari mama isabuni umwo nyene kwigisha abana umwo nyene ubu n'umukenyezi mwatsi umubanyiriza ko aha muri komine n'intara ya rumonge mu manuko buciye uburengero bw'uburundi yakoze umwuga wo gutekera abarovyi kuva mu myaka mirongo ibiri n'umunani iheze aba bakenyezi bazwi ku izina ry'abapishi amenyesha ko bwari bwo buraro n'uburamuko bwiwe n'unatahigira uko abikika je nukuri ntakubesha natanguye icenda na gatatu ngiye nahunga ngiye ikigoma ikibirizi niyo kazi nari mfise naho nyine mu kuyironka nayirondera mu vyaranje kubera nari nsigaranye umwana siwe asize amuntanye ndakora gushikaho mpunguki mu bihumbi bibiri na kabiri n- ngaruka ngaho iwacu mu burundi igidutangajeje ni ukubera ibintu vy'urunwarunwa vyagiye biravugwa mu bantu baca baraduhagarisha muri ako kazi bavuga ngo twagiye gusambana twasambanye n'abarobyi nkajewe nokubwira kuva icenda na gatatu nkitangura ubupishi gushikaho batuhagarici niho wari umurya papa niho yari mama isabuni umwo nyene kwigisha abana umwo nyene nakwereka umwana atiyiga yari ageze mu wa gatanu kubera nkabura amahera ni rasiyo niceyeho agasabuni biki na esperance niremera uwundi mukenyezi w'umupishi w'abana bane yatanguye umwuga mu bihumbi bibiri na gatatu yunga mu rya mugenzi we abana biwe bahevye amashure kubera atakironka uko abarihira icyo gihe je nari mfite imyaka mirongo ibiri ndandanya nkora kugeza naho ndose umutama arantwara nyamutama nawe arapfa ubu ndi uko nyene yansigiye abana bane abo bana bane bose ndabafite ngaho ariko rero ubu niho narose umubanga ansubiriza umwana umwe ku ishuri ariko abandi bose baricaye kandi ari abana b'abakobwa dadiane ishimwe nawe afise abana batatu yikuriye mu nda na babiri areze kuva akazi k'abapishi gahagaze ubuzima busa n'ubwahagararanye nako yagiye kwisanga atakundi yobaho atari ukugurisha umubiri nironke uwo mubambuza ama ivyo bihumbi bibiri n'amajana ngahe nza gutangira abana ndamutora abana babandanye biga tuba tumvikana je ndafise abana babirukanye ku ishuri ndihira ama- amahera yabo hama tuje duhiza muga iyo mba mfise karya kazi ni ukwikubita harya nyene nkaronka amahera yo kubarihira nk'ubu nkaka kuva mu gatondo nta kintu kararya eh. ari mu mazu eh.
mwatuma na esperance basaba ko bene bagenzi babo bosubira kurekurirwa ukinjikira abarovyi nta bundi buryo dufise kandi ntidufise gidufasha amatongo yarazamye na, na tanganikiyo oye ubu ni imyaka ibiri tuta- tutinjira mu itongo papa yari yaradusikiye none ubu twicaye uko nyene nta kindi dufa- eh, dufise rero twasaba kubera badusubize mu kazi k'iwacu dufise umubiri kandi duhari turondera irasiyo y'abana ubwo ibyo by'ukuvuga ati iyo baduguye kubera ubusambanyi uronse n'igihumbi ukaronka na bwa budagara baguhaye uraruriye n'abana none nk'ubu turicaye tukora iki nta mitayi dufise inzu zo gupanga wumva gute byose ni ibibazo ahubwo Je- badutumye Aha.
gukora nyabuhungu Eh, nyabumaraya je mfise abana batandatu uwo mbonye akambonera ikigongwe eba imana amajana angahe ca mpingurira akanusu k'ibiharagi harya abana bakaba bafunguye nuko nyene je nkaza gufasha abifitiye indimu zitatwawe n'uruzi nka bamwe ngaha ayi mpamagaye nk'umu- nk'umwana wanjye muto ukamuraba arahebye arambe- arame- arabenjimisha kubera kwa gufungura nabi ikintu bodufasha ni ukuri izo nzego zo hejuru ni uko bodusubiza muri ka kazi kacu twarimo bazoba bakoze n'ukuri kuko atari uko oyi tuza gusaba abo twimye twibaza ngo twarabahaye kandi bavuze yuko badukuye kubera ubusambanyi ahubwo ubu nibo baduteye ubusambanyi kuko sinzokwemera kuraza umwana w'uwanjye inzara iminsi ibiri iminsi itatu mbona umuntu amamagaye ngo ampe igihumbi ngo nanjye ahubwo badutumye tuzohava tugwara n'umugera kuko izo ni indwara badurondereye kuko iyo bashaka ko tuzirinda izo ndwara bari kuturekera ku buzi bwacu bwa minsi yose Consolateur Nitunga buramatari wa Rumonge arakura abakenyezi ku nzira mu kiganiro yaduhaye yemeza ko iyo ngingo ari ntasubirwamo ku mpamvu asigura tuba tumaze kuronka imanza nyinshi ingo nyinshi zasambuwe n'abo bagore kubera ko abagabo babo ntibari bagitaha mu ngo kubera ko bari baronse abandi bagore babafatira twafashe ingingo ko abagore b'abapishi umwuga tuhagarika mu ntumbero yo kubandanya tugumbatira amahoro n'umutekano mu ngo z'intara yacu ya rumonge rero bavyumve abapishi aho bari ingingo zafashwe ku neza ya bose bandanye bakora nk'uko bandi ba- bakenyezi ubona bari mu masosiyasiyo bakora bakora ibitandukanye kugira ngo bashobore kwiteza imbere iyo nivyo tubahamagarira intara ya Rumonge iri mu zifite uburinganire burebure cyane ku kiyaga Tanganyika ikaba iciyegetse ko ku birometero hafi mirongo irindwi imiryango myinshi yo muri iyo ntara itunzwe n'ico kiyaga muri rusangi Eroge Urikaneza Ijwi rya Amerika mu ntara ya Rutana iri mu burasirazuba bw'u Burundi muri komine Giharo ku mutumba wa Shasha naho haravugwa ingeso yo guharika ituma ingo nyinshi zisenyuka abagore baharitswe babwiye ijwi ry'Amerika ko bahura n'ibibazo bikomeye abo bakenyezi bakemeza ko abayobozi babigiramo uruhare iyi nkuru yo guharika mu Burundi tuzayigarukaho ku buryo burambuye mu biganiro byacu bitaha tukivuga ku burundi leta yashyizeho imisoro mishya ku modoka n'amapikipiki imisoro yavuye ku bihumbi icumi ikagera kuri miliyoni y'amafaranga y'amarundi ikigo gishinzwe kwakira imisoro obr kivuga ko ayo mafaranga azakoreshwa mu gusana imihanda yangiritse ariko abafite amamodoka bakavuga ko gusana imihanda ari inshingano ya leta pierre clavera niyo nkuru itagisi rishasha ku miduga n'amapikipiki bigendera mu mabarabara mu burundi ritegekanijwe n'itegeko nshikiranganji ryo ku itariki zibiri z'uku kwezi kw'icenda uno mwaka ubushikiranganji bw'ikigega ca leta busigura ko bushaka kurondera uburyo bwo gusanasana amabarabara ari mu gihugu stanley ngendakumana umuvugizi wa obr ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi aratudondagurira amafaranga azotozwa n'ingenangana ngendeshwa ifise amapine abiri n'imoteri iriha ibihumbi icumi by'amafaranga y'amarundi ku mwaka ingendeshwa ifise amapine atatu iriha amafaranga ibihumbi mirongo ibiri ku miduga nayo y'abantu iyi miduga isanzwe tuvuga afere promenade baca bariha ufatiye ku bukomezi bw'imoteri nk'imodoka ifise ivyo bita sese ibihumbi bibiri izoriha amafaranga ibihumbi mirongo itanu imodokari ifise sese kuva ku bihumbi bibiri n'imwe gushika ku bihumbi bitatu n'amajana atanu izoriha amafaranga ibihumbi ijana imodokari ifise amasese ibihumbi bitatu n'amajana atanu n'imwe gushika ku bihumbi bine n'amajana atanu izoriha amafaranga ibihumbi amajana atanu imodokari zifise amasese arenga ibihumbi bine n'amajana atanu zizoriha amafaranga amafaranga umuriyoni imiduga itwara abantu n'ibintu iri tegeko rivuga yuko izoriha amafaranga ibihumbi ijana forfe ku bafise canke batwara imodokari n'amapikipiki imyidogo ni yose biganiye ijwi ry'amerika ko ayo mafaranga ari umurengera sinayakiriye neza cane kuko igiciro ni kirekire basize ku mahera bari kuraba bakayagabanya Ya, ku- kuko ari amahera agiye muri leta ibyo nta ngorane mugabo uburyo dufate nk'igiciro bavuze cya moto 10000 amahera ni menshi bakagabanya bagashira nko kuri a 5000 uwo mu kuko ubukene ubu ni na bwinshi nakubwira turonke n'amahera y'amaveresema usanga bigorana
nk'ugendesha imodoka nuvuga yuko ah, ari amafaranga yiyongeye ko ku yandi twari dusanzwe turiha ku yo dusanzwe turiha turondera amadokima amatagisi n'ibindi ni nk'uruhombo kuri twebwe ni nka- ni nk'amahera aje kutunanira rwose kuriha ku bwabo igikorwa co gusanura amabarabara yasambutse si cabo ahubwo ni ca leta bavuga ko n'ibiciro by'ibindi bintu vyankenerwa nk'ibiribwa n'ibikoresho vy'imodokari bizoca biduga mu gihe eh, ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibiva hanze y'igihugu amavuta ibindi byu- ibyuma by'imodoka amapiyesi de hoshange ikintu ry'igitoro kugira tukironke bira- bi- ubu biragoye ibindi bi- byo mu buzima busanzwe ibifungurwa n'ibindi byaraduze urumva kuri guca batwongera ko iyindi irindi kori ry'andi mafaranga nk'umunyagihugu w'umurundi akoresha imodoka mbona ari ukutunaniza ni ibintu bishavuje cyane ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo nta buryo twari dusanzwe dufise hari ubukene mu gihugu ehe n'ico gitoro nta n'ico turonka ehe ako gasukari ntikaboneka aho simvuze ibinyobwa vya brarudi ahubwo je ndatangara cane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idupfukamye mu nda ikigo ber coco kiragabisha ko utazoriha iryo tagisi riri hagati y'ibihumbi icumi n'umuriyoni w'amarundi azobihanigwa standing ndakumana umuvugizi wa ber imiduga ya leta y'abaserukira ibihugu ngaha mu gihugu cyo kimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu ari ngaha mu gihugu atazoriha bene iryo tagisi ahubwo icyo ikigo obere cyihutira ni ugushyira mu ngiro iri tegeko inyuma y'itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi ayo mahera asanzwe yanditse ngaha anye azoca ajako amande ya mirongo itanu ku ijana y'amahera aya nyene twavuze ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bwateye umukono kuri iryo tegeko bumenyesha ko iryo kori ari ntabanduka kuko ryategekanijwe mu mafaranga leta iriko irakoresha uno mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi guheze pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda guhera tariki ya karindwi kugeza tariki ya cyenda uku kwezi mu mujyi wa dallas muri leta ya texas muri leta zunze ubumwe za amerika hazateranira inama y'ishyirahamwe ry'abacuruzi n'abashoramari bakomoka mu karere ka afurika y'uburasirazuba east africa chamber of commerce iyi nama igiye kuba ku nshuro ya cumi na gatandatu ifatwa nk'ikiraro gihuza abacuruzi b'imigabane ya afurika na amerika mu by'ingenzi bizigirwamo harimo uko ubucuruzi bwakongerwamo ingufu muri ibi bihe isi yugarijwe n'ingaruka za covid cumi n'icyenda ibindi byitezwe muri iyi nama mugenzi wacu edi rwema yabibajije frank kanobana umwe mu bagize inama y'ubutegetsi ya east africa chamber of commerce ishami riri muri amerika ubu ni inshuro ya cumi na gatandatu igiye kuba iza buri mwaka Ubu ngubu imaze kubera muri texas gusa mu mujyi wa dallas ihuza abashoramari n'abacuruzi eh, baturutse mu bihugu byo muri afurika y'Iburasira- ya east africa n'abashoramari bo muri eh, texas cyangwa ahandi muri muri amerika Ah, uno muryango umaze imyaka cumi n'itandatu akenshi ni uburyo bwo guhuza imigabane yombi eh, ari iya east africa na na amerika mu rwego rw'ubu ubucuruzi no guhahana hanyuma izo nshuro zose mumaze mutegura iyi nama muhuza abacuruzi bo mu karere ka afurika y'uburasirazuba ndetse n'abacuruzi ba hano muri leta zunze ubumwe za amerika mwavuga ko hari umusaruro bibyara mu bijyanye n'abacuruzi cyangwa se abashoramari kuba ah, bagera ku masoko yo kuri iyi migabane yombi cyane umusaruro umusaruro uvamo kubera ko ah, eh, uno muryango iki- icyo washingiwe ni ukugira ngo twebwe nk'umuryango wa east africa chamber of commerce tubereyeho nk'ikiraro cyahuza bombi ku mu- ku mu- ku migabane yombi ubu ngubu havuyemo imisaruro i- itandukanye mu bihugu bitandukanye bya east africa ubwo aba- aba- abashoramari bavuye muri muri amerika bakajya mu bihugu bimwe na bimwe hari mu rwego rwo gusura baka- bakareba aho bashora imari no gukorana na bamwe mu ba- mu bagenzi babo bari muri east africa hari n'abandi babashije kuza cyangwa n'inzego za leta zimwe na zimwe z'ibihugu bya bya east africa ah, ku buryo twigeze kugira n'umushyitsi mukuru ari we perezida uhuru akaza kudusura muri bibiri cumi na- na kane uwo tukamwakira tukanamukoresha ubusabane n'abandi bacuruzi bo muri amerika hanyuma muri iyi myaka uh, umuntu yavuga nk'ibiri ishize ibyo ari byo byose isi yahuye n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ni icyorezo cyagize ingaruka zikomeye cyane haba mu bucuruzi muri afurika ndetse no ku rwego rw'isi Ah, izi ngaruka zaba ziri mu byo muzaganiraho n'uburyo ah, habaho ah, ukuntu abacuruzi bahuye n'ibyo bihombo bagerageza kwisuganya yego ta- tuzabiganiraho cyane kubera ko nk'umwaka ushize na konferanse yabaye ikoresheje ikoranabuhanga ubu ni bwo bwa mbere tugiye gukorera eh, inama noneho tugahura so ni ikintu tugomba kuganiraho cyane kubera ko ni iki- ni ikintu kibangamiye ubucuruzi hose ku isi kandi kinabangamire eh, iki- eh, ikiremwa muntu twese kitureba byaba ari mu bucuruzi no mu buzima busanzwe kuko uno muryango ntabwo u- wita gusa ku bintu bijyanye n'ubucuruzi na- u- ushingwa hariho icyo- ku kintu cyo kugira ngo n'aba- na- na- n'abanyafurika bari muri amerika biteze imbere babe babona opportunity zibafasha mu bintu byose bi- biri hano babashe kuba babona nk'utuzi cyangwa i- a- amashuri kuko dukorana n'amayuniverisite nayo so ntabwo dufu- tu- tuguma mu bicuruzi gusa tujya no mu bindi bintu by- bya bya buri gihe mu buzima kandi byose eh, covid cumi n'icyenda yarabi- yarabigezeho Ah, usibye kuba uri umunyamerika ufite inkomoko mu rwanda umuntu yavuga ko nka kominote y'abanyarwanda cyane cyane batuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni iki bamaze kungukira muri iri shyirahamwe ryanyu rya east african chamber of commerce kubera abacuruzi baba baza abashoramari cyangga ah, amakampani aza muri izo nama zacu ababasha kuzamo hari abaje bakabasha gu- kubonana n'abantu babaha utuzi abandi baba bafite ubucuruzi runaka bw'ibyo bashaka kugura baba barabuze izo informasiyo kuko harimo n'u- n'ubumenyi bwinshi buva muri iyo nama birabafasha cyane iyo baje muri iyo konferanse Eh, abandi bafite nk'ubucuruzi nakubwira nk'abantu baba mu bucuruzi bwa taransiporo hari amakampani aza eh, nk'iyo izwi cyane yitwa amazone eh, ikunze gutanga akazi kenshi mu bintu byerekeye transport rero ufite kampani ya transport twabashije kubakonekita nk'iyo kampani ya transport cyangwa wari muri bya advertisement byo gush- byo kwerekana kumurika ba- twabashije kubahuza na google kuko nayo iri muri kam- mu- muri kampani iza mu nama ya zacu franka kanobana umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'ishyirahamwe ry'ubucuruzi east african chamber of commerce rikorera ahanini muri leta ya texas nagira ngo ngushimire ku bw'akanyu uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze nawe de grema tujye mu rwanda abanyamuryango ba koperative y'ubuhinzi bw'ibirayi yo mu karere ka nyabihu kowaputika abajya inama bemeza ko uburyo bushya bw'imihingire y'ibirayi bwabagejeje ku musaruro ushimishije kandi ko bimaze kubateza imbere ku buryo bugaragara jean baptiste ndabananiye imwe muri za tekiniki z'ikoranabuhanga zifashishwa n'abagize iyi koperative ntugwinga ku mirongo itambitse imeze nk'imitabo ahantu hahanamye iyi mihingire ibuza amazi y'imvura gukushumura ifumbire n'imbuto bamwe mu bo twaganiye bemeza ko mu gihe hegitari yavagamo toni hagati y'icumi na cumi n'ebyiri kuri ubu hegitari isarurwamo toni hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itatu n'ebyiri ikintu bahamya ko cyabateje imbere bitangaje kandi mu gihe gito cyane uyu ni marie chantal nyirasafari perezida wa coaptica abantu bari muri koperative bamenye buno buryo tunafite byose nta kintu tubuze tubikesheje agiritera n'imbaraga inzara twari isezere kubera uburyo bwiza bw'imihingire imbere twarasonzaga tugahaha mu kwa karindwi mu kwa gatanu gutyo ikintu nguyu ngumu pe cy'ukuri naguze mu inka nk'ebyiri ibihumbi magana arindwi nungutse n'isambu nayiguze miliyoni n'ibihumbi ijana wikuye muri ubwo buhinzi ni ukuri pe iriya nzu nari nyifite ariko nongeyemo televiziyo nyirasafari avuga ko iyo televiziyo yayiguze ibihumbi magana ane by'amafaranga y'u rwanda kuko ari za zindi zigezweho mari shantara y'inkami yavuga ko yari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ariko ko ubu bwe yisabiye kujya mu cyaba cy'abishoboye naguzemo ishyamba ry'ibihumbi magana atanu ibihumbi nabyo murabyibonera naguzeho utuzu tubiri tw'ibihumbi ijana na mirongo itanu tw'ibihumbi nsaruye kabiri akazu kamwe ku nshuro ya mbere nasaruyemo ibihumbi mirongo irindwi ingunga imwe wahise winjizayo wagatanze nzasarura inshuro umunani nayo ndi umukene ndi mu cyiciro cya mbere nibyo uravuga ukuri niko bimeze n'abaturage bahara baguha ubuhamya nahisemo ha miliyoni imwe n'igice ariko waragujije oya tanguzanye nasabye uwavuze ko yahaye amafaranga y'u rwanda miliyoni n'igice ni umukobwa we wahise yashora mu bucuruzi bw'imiti y'amatungo kuko yarangije amashuri yisumbuye mu buvuzi bw'amatungo jean batiste niyonteze ni umwagoronome w'iyi koperative gusa si byo yize mu ishuri yize iby'imari n'icungamutungo yabanje kwinjira muri iyi koperative nk'umucungamutungo wayo yasabye kureka aka kazi ahubwo akaba agoronome amaze guhugurwa n'imbaraga n'umuryango w'abahinzi bo mu buhorande agritera no kubona umusaruro w'ibikoranabuhanga asobanura ko ryamubereye igisubizo nkirangiza kaminuza mpita gushakisha uturaka i kigali nkabona akaraka k'uyu munsi ejo sinkore imbaraga rero inyakwiye na agritera niho natangiye gukunda ubuhinzi ariyo ibunkundishije n'ubu ngubu nshaka kwiga masitazi muri agiribizinesi agribusiness ni ishami ryiga ubuhinzi nk'ubushabitsi bwo gutunga umuntu nk'umwuga namaze kwigurira akabanza gahagaze miliyoni eshatu n'igice mu byangabo abandi twaganiye basaba leta umusanzu kugira ngo iri koranabuhanga rigere no ku bandi bahinzi mu gihugu barimo teonestine ingabire umwe mu rubyiruko iyi koperative ifite warangije amashuri yisumbuye yatubwiye ko yinjiye mu buhinzi nyuma yo kubona ko nta busharitsi bwa resitora yari afite bwari kumugeza kandi ko yahise asohoza indoto yari afite saruye kabiri kubera ko ubu namaze gusarura size eshatu njya kwiga imodoka uruhushya rwo gutwara rufite kuko natsinzwe nk'inshuro enye ndi kujya gukorera i karongi byamuhayeho amafaranga ibihumbi magana abiri mirongo inani hafi nshagira ngo nzabyinjiremo neza njye mpinga njye nkodesha imodoka nyitwarire njyana n'umusaruro wanjye i kigali kuko nabyo mbona birimo inyungu ikintu nasaba leta rero nayo ifite abafashamyumvire mu buhinzi nabo nasaba leta kugira ngo babe babahugurira ubu buryo bw'akarimashuri gutya kugira ngo nabo babisakaze ahantu hose gusa bahugurirwa ubu buryo abo bahinzi ntibizeraga ibyo babwirwaga deni mu nzu yarwo ni umuhuzabikorwa w'imbaraga mu ntara y'amajyaruguru akaba n'umuhuzabikorwa w'ishuri ry'abahinzi ari naryo ryigishije amakoperative makumyabiri n'abiri arimo n'iyi kwa butika nawe avuga ko ubwo agritera yahuguraga imbaraga batizeraga ko hariho uburyo bwakuba umusaruro hafi gatatu ko babisobanukiwe ari uko bageze mu mirima yo mu buhorandi aha arasobanura irindi banga rizamura umusaruro cyane agritera usanga bo bafite ibanga rikomeye ni uko kuri hegitari batera tone enye twebwe twasanga dutera tone imwe n'igice cyangwa tone ebyiri gusa ugasanga ntacyo twejeje iyo uhinze tone enye ikirayi kikera icumi uri kumva za tone mirongo ine zamaze kugeramo niryo banga baturusha twateraga twaraza kandi na bibiri iravuga ngo iyo uteye bike usarura biki kandi ibyo bagomba gushyiramo ari imiti yagombye kuba ingana ari abakozi bagombye kuba bangana umuvugizi mukuru w'umuryango imbaraga jean paul munyakazi nawe afite icyo asaba inzego zose zifite aho zihurira n'ubuhinzi by'umwihariko leta mu rwego rwo gusakaza ubu buryo abashakashatsi nibakorane n'abahinzi abana n'igihingwa bakagikurikirana kugeza ku munota wa nyuma icya kabiri ni uko ibi ngibi bimaze kugerwaho bikwiye kutaba ku gihingwa cy'ibirayi gusa bishobora gukorwa ku bigori ku rutoki mu rwego rwo kugira ngo dukemure ikibazo cy'imirire mu gihugu tugire ibyo kurya bihagije tunashobore guhangana n'amasoko mu ruhando mpuzamahanga birasaba yuko inzego zose zikorana iyi miryango y'abahinzi minisiteri y'ubuhinzi abashakashatsi sharire bucagu umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi rab ufite ubushakashatsi mu nshingano yatubwiye kuri wa gatanu ko nabo bagiye kubanza kubukoraho inyigo ko bazahita babukwirakwiza hose nibasanga kuko butanga uyu musaruro bigaragaye yuko bitanga inyungu zisumbuye icyo gihe twazishyira mu nyigisho dutanga iyo dukora iyamamazabuhinzi muri rusange munyakazi asaba abahinzi inzego za leta n'imiryango nterankunga cyane cyane yita ku iterambere ry'icyaro gushyigikirira ishuri rivomwamo ubumenyi bw'iyi mihingire kugira ngo ibyo rigeraho bibyazwe umusaruro ugaragara mu gihugu hose aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika cyane cyane abizihiza uyu munsi mukuru wa mutagatifu francois dasige ahari urwango muhashyira urukundo abihebye mubagarurire kwizera mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana